gacuraganira umupira neza we hano hari abakinnyi ba kokonati bakaze ariko ibitego biracyari ubusa ku busa ubu umuhondo uratatse ubu igitego kimwe gitsinzwe n'ubururu cyageze mu gakangara n'ibitego ni iki ni igiki nabibonye aha nabibonye Oya ayayayaya mbabarira kaka kobe sinari nakubonye nta muntu ujya umbona rwose mbabarira kuba nkujugunyeho iki cyapa sinari nzi ko uhari urakoze eh ubikoze neza kaka kobe kuki utakinanye n'abandi bavuga ko utunyamasyo tutakina koko nete ariko se ni ukubera iki batareka ngo n'utunyamasyo dukine akanyamasyo gakina koko nete <laughs> ntibibaho bavuga ko ari uko bimeze kandi ni nako byahoze ngo singuruka nk'inyoni sinatera agapira nk'inzovu sinasimbuka nk'ibikeri sinakurira nk'inguge nubwo nkunda uyu mukino nta mwanya mfite mu kibuga ariko se kuki ikibaho cy'imitego di none ninde urusha abandi nta n'umwe ibitego birangana rimwe ingana na rimwe birangana yego birangana bivuze ngo ni bimwe shyiraho iki turebe byiza cyane kakagobe agakangara kacu karimo umunazu akanyuna ko karimo umunazu rimwe ingana na rimwe ubwo rero twatsinze ibitego bingana none nakwishima umva mbere nta munazi twari dufite bo bari bafite umwe ibitego byacu byarutwagwa n'ibyabo none birahwanye ni ukuvuga ko iyo ariyo mpamvu yatuma twishima shyira ku mutwe ni nk'ijwi ntaza riturutse rimbwiye kubikora gutya hmm? baracyavuga ko bingana ninde urusha undi aha aka kagomba kumanuka hasi kabiri ningana na rimwe kabiri iruta rimwe shaka ikimenyetso nyacyo kibyerekana irareba ahagana he reba iki kimenyetso kimeze nk'ingona umunwa urya umubare munini umurizo ukajumba umubare muto bw'iki ngo hari ingona oya ubu ni uburyo ibimenyetso bya biruta na birutwa bikora iyo umubare uruta undi akamenyetso gatamira umubare munini iyo umubare urutwa n'undi akamenyetso kerekeza umurizo ku mubare muto ni nk'ingona ishonje cyane buri gihe irya byinshi ikajomba umurizo ku duke biruta birutwa izo ni insumbanyagaciro iziba zingana nicyo bisobanuye byerekana ingona umunwa wayo ni nk'ikimenyetso dukoresha mu mibare abinyura hose izahora ijya umubare munini ingoni zarya umubare munini umurizo wayo uzahora ujomba umubare umubare muto ingoni zarya umubare munini muri zo jomba umubare muto rimwe zeru zeru irutwa na rimwe ingoni zarya umubare rimwe muri zo jomba umubare zeru kabiri iruta rimwe rimwe irutwa na kabiri ingoni zarya umubare kabiri Fez o jombo mubarelibê. kugaragaza akamenyetso kugira ngo igice cyasamye nk'umunwa w'ingona kiba kirya umubare munini ari wo kabiri kabiri iruta rimwe biruta kabiri iruta rimwe nitwe tubarusha <laughs> yanyu kandi zeru irutwa na rimwe byari ukubakinisha da gusa dukwiye gusana inkangara yanyu kugira ngo dusubize igitego aho cyari kiri noneho reka turangize igice cya mbere abakinnyi mufata akaruhuko munywa amazi nzi uko nsa n'agakangara byihuse murakoze ducu biteka akakobe urakina neza bisa nkaho uzi byinshi kuri uyu mukino utekereza ko wamfasha gusana aka gakangara neza yego rwose nabishobora bite mureke nkomeze hmm, reba amafoto kiducu hari ubona ufite umusatsi w'injwi ujagaraye hano iyi ni salo y'abakobwa bihariye kandi ako niko abakobwa bihariye bo muri kokoto baba basa murakeka ko ngiye nihariye ngewe kiducu ntakinajongera umunazi inshuro nyinshi kurusha abakobwa n'abahungu bose bo muri kokoto navuga amazina y'imibumbe yose n'amezi bigaragiye izuba kandi mfasha abandi bana iyo bakeneye ubufasha sinjya mbasibira amayira tutirengagije ko ari njye ngenyine hano ufite inyogosho yihariye uzabaze bazakubwira kiducu mu mujyi wose rero nimureke ibintu by'ivangura mu ndeke nambu nkeneye gusubira gukina ivangura ni iki ivangura ni igihe udafasha abantu kimwe cyangwa bamwe ukabaheza ushingiye ku kintu runaka nk'igitsina imiterere y'umubiri ibara ry'uruhu cyangwa inyogosho yabo kandi ibyo si byiza tubabarire muraho mama pendo uraho neza kiducu umwihariko mu bakobwa nizere yuko ukigira umurava urabyumva nawe niko bimeze mama pendo niyo mpamvu nje hano twarimo dukinira hafi aha agakangara kacu karangirika ndashaka kugasana vuba none numvaga waniza udukoresho dufunga umusatsi yego rwose fata utwo ukeneye urakoze cyane mama pendo urakoze gushima kiducu komeza uharanire gutsinda mwari wihariye ndabihinduye nanjye ndashaka imisatsi nk’iye rwose ooo oh! nanjye rwose hanyuma mwamenya aho nagurira agakapu k'akanyamasyo uhu biriya ntibisanzwe ntiwari kwemeye ko bari abakobwa bakubwira icyo gukora cyangwa ikikwiye ukwiye kuba uhagaze kigabo urwanya ivangura ivangura eee ivangura urakoze kakakobe namaze kumenya ko nta muntu ukwiye kunyumvisha ko ndi munsi ye ngo ni uko nameze nkawe ibyo ni ukuri umva hagarara ni iki kakakobe ni iki ni iki kitagenda ikibazo ni ukuntu nabujijwe gukina imyaka yose ngo ni uko ndakanyamasyo akanyamasyo uri mukuri ibyo nabyo si byo kandi tugomba kugira icyo tubikoraho imibare ishobora kuruta indi cyangwa ikarutwa iyo ni imibare kabiri ruta rimwe kabiri ikarutwa na gatatu gutyo gutyo ariko mu buzima nshuti zanjye mu buzima buriya aho uruta indi nta n'uri munsi y'undi ibyo ni uburinganire twese dukwiye uburenganzira bungana bwo kuba abo twifuza kuba buri umwe agira impano ye inenge ze arazihariye biruta na birutwa mibiharire imibare yo mu ishuri mwibuke ko mu buzima twese tureshya ushobora kurutwa cyangwa kuruta undi ariko mu buzima twese turareshya Kwesetura lesia, kwesetura lesia, kwesetura lesia, kwesetura lesia. dufite imico itandukanye ibyo dutandukaniyeho nibyo bituma yihariye nta muntu n'umwe uruta undi uwo ari wese turareshya kandi nicyo gikuru ushobora kurutwa cyangwa kuruta undi ariko mu buzima twese turareshya twese turareshya twese turareshya twese turareshya turareshya kandi gatatu twese turareshya gatandatu biruta kabiri twese turareshya umunani birutwa n'icyenda twese turareshya zeru birutwa na rimwe twese turareshya yego amakipe yombi mujye mu myanya yanyu umwe babiri batatu bane batanu umwe babiri batatu bane buretse amakipe yanyararutana ab'imihondo bafite abakinnyi batanu naho ab'ubururu bafite abakinnyi bane kandi gatanu iruta kane uhu turabaruta ngedere ntabwo byakunda rero kiducari mukuri tugomba kurenganiza amakipe akagira umubare w'abakinnyi ungana umwe w'umuhondo agomba kwicara cyangwa ikipe y'ubururu ikeneye undi mukinnyi ndi hano niteguye gukina umva aka gakobe urabizi utunyamasyo nidukina niko byahoze ariko kubera iki hmm, mu by'ukuri sinigeze nibaza impamvu njye natekerezaga gusa ko ariko bimeze kuko utunyamasyo murihariye ntimushobora kuguruka ntimwanatera umupira ibyo ubizi ute utarigeze utuma ngerageza uri mukuri kakagobe twamaze igihe kinini tuvuga kuri biruta na birutwa muri uyu mukino twiyibagiza ko twese dufite amahirwe angana The hejuru w'ubururu bose babuze umunazi bagiye kugwa miswi kaka kobo aratsinze kaniruta kabiri ikipe y'umuhondo iracyafite intsinzi kane ruta gatatu ikipe y'umuhondo iracyafite insinzi kane ingana na kane muranganya mutegereze ikibaho cy'ibitego kane irutwa na gatanu twatsinze bine kandi kane irutwa na gatanu ooo oh, nibyo twatsinzwe oke nta kundi mukomeze mushobora kwishima noneho ibyo muhindukize ikimenyetso umunwa urya umubare munini umurizo ujomba umubare muto gatanu iruta kane yego yego nibyo ni ukuvuga ko baturuta ibyo ntabwo ari byo ngedere ahubwo ibitego byacu biruta ibyanyu ariko twe ntitubaruta wakoze guharanira uburenganzira bwawe kakakobe buri wese agomba kugira uburenganzira bwo gukina kuko buri wese aba afite impano zitandukanye azana mu mukino nshobora kudunda ibintu bitandukanye nshobora kurira nshobora gusimbuka twese rero duhabwa amahirwe angana yo gukina Did you like this video and want to watch more? Yeah! Subscribe to get exclusive access to premium content and more. Only in the Bongo Playroom. Free for download today the only place you can watch, sing, read, play, and learn with all your favorite Ubongo characters. What are you waiting for? Available in English, Kiswahili, French, Hausa, and more.